iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika kuri uno mugoroba w'umunsi wa mungu muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga ku munsi wa mungu tuganira ku bibazo byerekeye urwaruka mu gihugu cy'u Burundi gukorora inda ni icyaha gihanwa n'amategeko uwakoroye inda ashobora guhanwa kuva ku myaka ibiri gushika ku myaka itanu hakongerwa ko n'ihadabu ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icyenda aho wari umunsi mpuzamakungu wahariwe guharanira ikugwaho ry'ibihano byo gukorora inda ishyirahamwe ry'abakenyezi sfbspb ryatunganije inama kuri icyo kibazo icivugo cyavugaga iti duhagararire kandi tugume duhagariye uburenganzira bw'imibiri yacu tutibagiye guhagarika imbanyi tutifuza muri iyo nama basaba leta y'u Burundi gukuraho ibihano ku bantu bakorora inda batifuza yamara fenadeb urunani rw'amashyirahamwe mirongo itandatu n'atandatu aharanira agateka k'abana babyiyamiriza kure bavuga ko iyo bavuga ko ibyo bigamije guhohotera uburenganzira bw'abana baba bakiri mu nda kandi basanzwe bakingirwa n'amategeko mpuzamakungu n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi nibyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi mugume ku maradiyo yanyu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko twabibabwiye ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mukurikirana buri munsi saa kumi amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda n'umunsi umunsi wa mungu tuganira ku bibazo byerekeye urwaruka mu gihugu cy'u Burundi gukorora inda ni icyaha gihanwa n'amategeko uwakoroye inda ashobora guhanwa kuva ku myaka ibiri gushika ku myaka itanu hakongerwa ko n'ihadabu ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icyenda aho wari umunsi mpuzamakungu wahariwe guharanira ikugwaho ry'ibihano byo gukorora inda ishyirahamwe sfbspb solidarite des femmes burundaises pour la lutte contre le sida et la paludisme ryatunganije inama kuri icyo kibazo icivugo cyavugaga iti duhagararire kandi tugume duhagarariye uburenganzira bw'imibiri yacu tutibagiye guhagarika imbanyi tutifuza muri iyo nama basaba leta y'u Burundi gukuraho ibihano ku bantu bakorora inda batifuza yamara finadeb urunani rw'amashyirahamwe mirongo itandatu n'atandatu aharanira agateka k'abana mu burundi rwiyamirira kure icyo cyiyumviro bavuga ko ivyo bigamije guhohotera uburenganzira bw'abana baba bakiri mu nda kandi bisanzwe basanzwe bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi FENADEB isaba yuko uwo mugambi usubizwa inyuma kuko udakenewe cyane mu Burundi mu gihe ababa bafashwe ku nguvu hari ibigo birenga umunani n'ibitaro mirongo itanu na bibiri bijejwe kubafasha mu kubakingira indwara zifatiye mu bihimba by'irondoka hamwe n'imbanyi batwaye batifuza mu gihe bituye ivyo bigo imbere y'amasaha mirongo indwi n'abiri finadeb isaba leta y'u Burundi kudaha agaciro ivyasabwe n'iryo shirahamwe kuko vyohava bituma uburundi bucika amacuniro y'inzoya fenedeb ibandanya isaba leta guhana guhana nako guhana iby'akarorero abagiriwe ibyaha abagiriwe n'ibyaha byo gufata ku nguvu abakenyezi nibyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga muri aka kanya mwese murahawe ikaze mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro nimero yacu mushobora kutwakura ko tukabahamagara ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo nimero yacu ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe kuri bino bibazo rero nk'uko twabibabwiye twatumiye madame ntirampeba esperance umunyo- umuyobozi w'ishyirahamwe sfbspb ariyo shyirahamwe riharanira uko ubwo burenganzira bwo gukorora inda abantu ba- abakenyezi batifuza twatumiye kandi na jacques nshimirimana umuyobozi w'urwo runani eh, fenadeb runani rw'amashyirahamwe mirongo itandatu n'atandatu akorera mu gisagara ca- akorera mu burundi akaba aharanira uburenganzira bw'abana reka twakire abatumire bacu rero tutarinze kurandira tuje mu kiganiro Mm, umufasoni madame ntirampeba esperance mwiriwe neza kaze mu kiganiro
ndagize mwiriwe murakoze no kuntu- no kumpa kano kanya yego namwe mushinga nahe jacques nshimira imana tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane eh, kuduha umwanya nk'uyu wo kuganira kuri iki kibazo nkoramutima
turaza kuganira kandi no ku bijyanye n'ibyo turaza kubashikiriza n'ibyo abanyamadini bashikiriza kuri iki kibazo mu kanya kari imbere ariko mbere yaho reka duhere ku mufasoni ah, madame em, ntirampera Ah, iki kibazo eh, kuri mwebwe nye- ikibazo nyamukuru gituma mubona yuko gukorora inda byorekurirwa n'amategeko y'igihugu cy'u burundi ahanini bihagaze hehe cyane cyane
Eh, murakoze gusubira ko mu ijambo Eh, twebwe ibyo bintu twabihagaze ko eh, bivanye n'amatohoza twagiye turakora eh, mu ntara zine z'imbo dusanzwe dukoreramo ariyo eh, bujumbura meri bujumbura rirare na bubanza na cibitoke Eh, ni ukuvuga turabye amatohoza twa ibintu ibiharuro twagiye turaronka mu matohoza twakoze ku bijanye n'imbanyi ahanini dukor- tu- duhagarara kuri zijya mbanyi zikorerwa mu kinyegero baja kwa rumenyi hama tukaraba ibitigiri by'abantu bapfa uko bangana kubera baba bagiye kwa rumenyi dusanga ni ibitigiri by'abantu benshi nico gituma twaca tuvuga tuti iryo tegeko by'ukuri ku muntu ko yumva cyane cyane ntiturisabira abantu bose twarabivuze nkuko ndabisubiyemo dusabira ku bantu b'ikizira Eh, hariho ikizira hariho gufatwa ku ngufu no mu gihe amagara y'umubyeyi ageramiwe rero icyatumye tuvuga icyo cyifuzo cyacu byavanye n'ibyo bitigiri twagiye turabona by'imbanyi zagiye zirakororwa mu kinyegero dushobora tubona ko hari ibitigiri bi- birenze nicyo gituma dusaba rino tegeko ko eh, botanga uburenganzira umuntu wese bivanye n'uko yumva amagara yiwe eh, n'uburenganzira bwiwe aga- akaja kwitura kwa muganga Eh, nabyo murazi ko kwa muganga ni by'ukuri si ibintu baca bashoka bemera baragira amatohoza hari abangira ngo amaprosedure urumva ko ibyo bizotuma umuntu adaheza ngo atinye aje kwa rumenyi ariko agiye kwa muganga bakabona ko by'ukuri mu gihe iryo tegeko ryojaho bakabona ko uwo muntu ibintu ama ibituma byiwe yavanse ari ibintu by'ukuri eh, kwa muganga bakagira icyo babikoze ko cyangwa se bakamutunganiriza ariko atagiye kwa rumenyi ngo bamutoboze ya migeto birirwa baratubwira bya biro byawe mu birirwa baranywa eh, bisinzikaza amagara y'abakenyezi je nogira nti ahanini ni- niyo mvo eh, yatumye ibyo bitigiri vyu- vy'umurengera bigwirirana byo kwa rumenyi byatumye tuvuga tuti reka twavanse iyi rezo kugira ngo iyi ngingo twumve ko leta y'u burundi hogira ico babivugako murakoze Mm. birumvikana ibibazo ni byinshi cyane byu- bica biza mu bijyanye no kurekurira uko gukorora inda none kuri mwebwe umuntu avuga yuko yoba atifuza iyo mbanyi yoyikorora nko ku mezi nkangahe ko ashobora kugira iyi- ashobora ku- kuvuga yuko atayifuza haciye amezi angana ah, ayo ari yo yose kuri mwebwe yoyikorora haciye nk'amezi nkangahe cyangwa yo kwemererwa kuyikorora haciye amezi angahe
Eh, ku bisanzwe u- ura- murazi ko hariho amezi umwana aba yamaze kuba umwana hakaba n'iminsi ngira ngo nka desomene sincanke twasomene haba hakiri uruntu rw'urunyigimbe mu nda eh, umuntu ataragira ataramara kuba araba umwana mbega singiye kure cyane uwo muntu uwo yacishijemo arambabarira ngo ngo amacuniro y'inzoya mbarazo uwo muntu namusaba ko azogendere intara ntunzeya aya makaritsiye ya kibitoke za kinamizi za kamenge abaza ati mbega abana batorwa mu miserege mu masashe b'inzoya bangana iki none mbega uwo muntu hako areka uwo mwana azoja guta mu isashe rijya rigi- rujya runyigimbe mu gihe rwovayo akareka kuri imbwa canke kubona umwana yafashwe mu kanwa n'imbwa umwana yavutse twe aho niho duhagaze si ukuvuga yuko umuntu wese azokumva ngo yatwaye iyo mbanyi ngo nuko atayishaka umugore ari gusambana canke umukobwa ari gusambana ngo rero ngo dushinja kwa muganga ngo iyo mbanyi ngo bazishe bayinkurirayo haraba amaprosedure nk'uko dufate nk'ubu nka- nka twebwe kenshi ikigo baratwitura bafashwe ku nguvu duca tubajana buno nyene muri centre seruka bakabapima bakabakingira na za mbanyi batifuza muga hariho n'abandi batatwitura uca usanga bagumiwe mu gipfura ati twohava tumenyekana twogira iki ariko mu gihe umuntu yumva ko afise uburenganzira bwiwe bwo kuja kwitura kwa muganga twe twumvise umenga by'ukuri hobaho nk'akarusho Mm. Ratuha akagiyo na Mushingantahe Jacques Nshimirimana nawe agire icyo ashikirije Mushingantahe Nshimirimana madame eh, nta- Ntirampeba yavuze ikintu gihambaye cerekeye umwana yabaye umwana kuri mwebwe mwumvuga ko amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi akingira uwo mwana n'iryari mu mwita umwana n'iryari mutangura kumukingira agateka kiwe n'uburenganzira bwiwe
Eh, murakoze cyane nagire mbanze eh, imbere ya byose nshimire madame esperance ko eh, yemeye ko tuba hamwe muri iki kiganiro kuko by'ukuri ni abantu benshi cyane baba barundi canke abanyamahanga baba baba mu gihugu cyabo baba hanze bari bifuza kumenya ukuri kwinshi kuri ivyo byasabwe n'iryo shirahamwe ku bijanye no kurekurira abakenyezi kukorora inda baba batwaye batifuza hanyuma eh, umupfasoni ariko arabisigura urumva yuko hari mu by'ukuri impuhwe nyinshi cyane kuri aba bakenyezi baba bafashwe ku nguvu yavuze ko bashimitse cyane ku ku babyaranye n'ibizira bimwe twita inceste mu gifaransa birumvikana ko harimwo impuhwe nyinshi cyane ariko rero eh, naho kuri icyo by'ukuri tubitahura kumwe abantu baba bafashwe ku nguvu barafise uburenganzira bwabo barafise ibyo amategeko ategekanya barafise ibyo bategerezwa gukorerwa kugira ngo basubizwe mu burenganzira bwabo harimwo eh, kuvugwa eh, ibyo yavuze bibera mu bigo nka seruka cyangwa mu bindi bitaro bitandukanye bya leta harimwo no gukurikirana ababakoreye ibyaha hanyuma eh, uburyo bariko bagomba kubikora nibwo tudahuriza ko kuko mu runani senadeb ntitwifuza na gato yuko twohava tuvuga cyane uburenganzira bw'ababyeyi ngo twibagire ubwo burenganzira bw'abana baba bari mu nda kuko nimba amategeko y'u Burundi nimba eh, itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bifata gukorora inda nk'icyaha ni uko igihugu cy'u Burundi n'abarundi bafashe ingingo y'uko umwana ari mu nda ategerezwa gukingirwa kuko barabonye yuko adakingiye uwo mwana uba amufise bivanye n'ibihe kanaka ashobora kuba arimo ashobora gufata ingingo nyine akavuga ati mbo ubu ko haheze amezi atatu ko haheze indwi zine ko haheze eh, amezi atandatu nkaba ntameze neza cyangwa nkaba ntabanye neza n'uwo turi kumwe reka ngende uwo muntu bamukuremo rero eh, leta y'u Burundi yarafashe iyo ngingo yo gukingira umwana ari mu nda umwe twita rofetize cyangwa ramburiyo mu gifaransa hanyuma nagomba usa n'utanga umuco gatoya naho umukenyezi yavuze yuko ari icyiyumviro cyabavuyemwo baravye amagorwa abakenyezi bahura nayo iyo batwaye inda batipfuza si icyiyumviro cyavuye ngaha mu burundi iyi ni kuha imaze imyaka myinshi cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda kandi nibaza yuko twe n'uyo mudamu tutari bwaje muri ibi by'amashyirahamwe ni kuha eropeye yugu gira ibyo bita ivc donc interruption euh, volontaire de grossesse ivc iratandukanye cyane na avortema therapeutique ariko arasigura madamu nico gituma tugomba ko abarundi babitahura avortema therapeutique ngaha mu Burundi irabaho iyo abaganga bagiye hamwe bakabona yuko ubuzima bw'umuvyeyi bubangamiwe bakabona yuko umwana donka umwana atari buvuke akomeye cyangwa ashobora guhitana ubuzima bw'umubyeyi barajya hamwe bakagira ibyo bita komisiyo medikare bakabisigurira n'umuryango hanyuma bagakiza ubuzima bw'uwo mubyeyi hanyuma ibi bya ensesi twemere yuko umwana avutse hagati ya musaza na mushiki we baryamanye ari we aca agwa mu mpora ari we aca ahanwa mu gishingo cy'ababikoze mbega abo bantu bumve ko baba bafite uburenganzira bwo gukurayo iyo nda ni kuko batibuka ko bafite dovuwari bafite ibyo bategerezwa gukora kugira ngo birinde gukora ibidakuje n'amategeko esese ni icyaha gihanwa n'ibwirizwa gihanwa n'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi hanyuma abafatwa ku nguvu ubu ibiharuro dufise byerekana yuko atabantu dufise abantu nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nibyo mfise hafi nko mu kigo cyose bavuga yuko abantu baba bafashwe ku nguvu bagera ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu na babiri tugiye mu biharuro abantu ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu na babiri urabye amaserivisi babagira muri santire serukamba babagira mu bitaro birenga mirongo itanu na bibiri biri mu burundi mu masantire ari sipesiyariza arenga munani amaserivisi babagirira nta muntu n'umwe ibi ndashobora kubyemeza yoba yaraje kwitura abo bantu ababwira ngo naratwaye imbanye ntipfuje narituye iki kigo kubera ko mu maserivisi babagirira harimo kubakingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka harimo kubakingira sida harimo kubakingira imbanyi batipfuza igihe bituye ibyo bigo imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri none icyo kindi kintu cyoba cyihishije inyuma y'uwo mugambi wo gusaba ko avorutema yemerwa mu burundi cyoba ari gike nicyo gituma nimwampa akanya ndaza gutanga umuco kuri icyo kuko ari icyo tubizi ko ego cyane reka twongere duhe akaryo umufasoni esperance ntirampeba ku bijyanye n'uko kuntu kuko mwebwe muvuga muti muharanira agateka k'umwana kandi mukamuvuga muti n'ubwo umukenyezi umwigeme aba yahuye n'ibibazo uyu mwana ntiyogwa mu mporero ngo arishwe madame ntirampeba kuri icyo kibazo nyine umwebwe umwana mumwita umwana ryari ko bo bavuga yuko umwana yamaze kujya mu mbanyi y'umukenyezi aba ari umwana kuri mwebwe umwana aba umwana ryari ntagwe mu mporero
jena nabivuze nawe nk'umukenyezi nibaza ko hariho ibihe umwana ubona ko aba yamaze gufatika by'ukuri dufate nko mu mezi amezi nkagira nk'abiri atatu ane gutyo kuduga umwana aba amaze kuba kuboneka ikintu cy'umwana ariko muri dandesomene jena ndibaza yuko haba hari uruntu rw'uruntuze umwana ntaba aramara gufatika mbega ko bariko baravuga ngo ngo ngo agateka k'umwana jena ababajije abo bantu bazoze muri aya makaritsiye babaza abana imbwa zirirwa ziratora mu mayarara babaza abana birirwa baragira baratorwa mu masashe none akosa agateka k'umwana kaba ariko karahanyangwa ariko aba ari umwana yaba yamaze gupfa
none ntibaba bagiye kuzikorera mu kinyegero hama bakazita muri ayo masashe reka baba ari abana nyine bagiye guta muri ayo masashe mugabo none nk'abo baja kubibata mu masashe igihe agiye kwa muganga akavuga ikibazo yahuye nayo canke ingorane yahuye nayo je ntibanyumve neza sindiko ndavuga ngo umuntu wese atwaye inda rero ngo azoca agenda ngo bace bayimukurirayo kwa muganga ibyo ari byose nimba iryo tegeko nta ego umuntu wese twese turazi ko umuntu asaba ikintu mugabo hari igihe usaba ikintu ntuco ukironka mugugu umudodora mu gihe bazabona ko icyo kintu dufate nka leta y'uburundi ikabona ko icyo kintu ikaciga ko ikabona ati ikintu cogira akamaro cyangwa nticogira akamaro umuntu arafemerera agasaba hari igihe asaba ntaronke cyangwa asaba akaronka ibyo ni bisanzwe ariko musaba yuko biba amategeko biba iryo tegeko bahabwa uburenganzira mu mategeko borinda guhabwa uburenganzira mu mategeko ko fenadebu ivuga ko hasanzwe hariho uburyo abakenyezi n'abigeme bufashwa mu gihe bafashwe ku nguvu n'ibindi
reka natwe ibyo turabyumva kandi ahanini ishyirahamwe ryacu ntitwigisha ngo abakenyezi ngo baze baragenda gukorera imbanyi ahanini tuvuga tuti ntibaje ku ma metode contraceptive kugira ngo birinde izo mbanyi batipfuza zituma baja guta abo bana mu mayarara no kuza barabata mu masashi ahanini niyo ngingo twebwe dushimikirako mugabo rero kubera ko
yego
kubera ko hari abandi nyine uca usanga rero nk'ababa bafashwe ku nguvu baba bafashwe n'ibizira nimwe twavuga tuti hakujya umuntu yafashwe na musaza we yafashwe na se wiwe yokwirirwa aragira arabyara uwo mwana nkumbure akamutwarana umutima mubi uwo mwana azokwitwara se wiwe se bazosangira se bazogira iki twavuga tuti gushaka kwiwiwe k'uwo muntu yumvise ko bimuhaye n'intuze yamuriwe akagenda kwa muganga akitura abaganga akababwira ikibazo afise kugira ngo abaganga nibumva ko hari ibintu bikwiye cyangwa byumvikana kugira bamutunganirize murakoze cyane kino ni ikiganiro cy'ijambo abanywanyi biradijwi rya amerika reka nawe nyine tubaha akaryo ko gushikiriza ibyo bibazo n'ibyiyumviro umushinga nahe jacques nshimirimana turakugaruka ko mu kanya ariko reka dutangurire ku murongo twakire leonce leonce wiriwe neza
nimereye neza Mm, amahoro
yego n'amahoro Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
je ni icyiyumviro je ndumva umengo nanjye sishyigikiye ibyo bintu by'uko boreka ngo ba- baze barakorera intuzi ibyo bintu vy'amavorotema nanjye sindabishyigikiye
Mm,
yego kuko uravye ibi- ibintu ukuntu biriko biragenda abakobwa benshi ku- muri ino minsi baratinya ibintu by'ubusambanyi kubera iryo tegeko atarihari ariko mu gihe iryo tegeko ryoramuka rigiyeho ubusambanyi bwoba bwinshi cyane kandi n'inda zokorwa zoba nyinshi cyane mm.
niyo mpamvu je ndumva sigira iryo iyo icyo cyiyumviro cy'uwo muri nadebe Mm. urakoze cyane leonce tubandanye ku murongo twakire dani wiriwe dani
mwiriwe ndabaramukije cyane yego mahoro
ego ndamutse n'abatumire hama natebye mu majambo eh, hari icyo nagomba mvuge cyane kuri eh, fenadebe fenadebe bwa mbere manje kubashimira cyane iryo shirahamwe nibaza mutume twa jack nshimira imana yego
yego ndamushimiye cyane kuko uh, insigo ariko aratanga zumva zanyubatse kandi numva ari zo noshima bwa mbere hama gato kuri madamu nyirampeba uh, sinzi nyene nobivuga mm, mvuze ko noba mfise umubabaro mwinshi kuje ku majambo canke ku nsigo ariko aratanga ego noba nshatse gushikiriza kimwe mu byo niyumva kuko ari- ariko arasigura nk'umuvyeyi mu majambo nk'ayo numva umenga ni amajambo ababaje cyane nk'umuntu twavuga ko iyo yaribarutse cyane natwe baribaruka ariko yitwa ko ari umubyeyi birababaje Eh, kuko umwana arinze yitwa umwana uko aba ari kose abambiyo cyangwa fetize uko aba a- akiri kose nico nico cyo nuko aba ari kirema muntu Eh, kiretse yuko na n'ijambo ry'imana nimba ryemera ntabyo nzi ariko eh, tujye kubiraba eh, kuko kuva na kera abantu bamye babyara kandi sinibaza ko gukorora inda bya- bita- bitanguye mu myaka ya vuba cyane kandi nibaza ko ari icyaha gikomeye cyane kuko ni icyaha cyo kuyica nk'umurundi sinibaza yuko noshigikira aba- na gato y'amadamu nirampeba kuko eh, nimba umwana amaze ku- kuba yobyarwa na se n'um- n'umwana wiwe canke se wagatera inda umukobwa we canke abavukana nibaza yuko umwana atari yoba victime victime eh, nibaza ahanini ko uwokurikiranwa eh, yoba uwo mu- abo bamubyaye canke abo bakoze ico iryo bara kuko nimba umwana amaze kuvuka byiza yobaho Eh, canke nimba uwo mwana amaze mm, ba- ikintu kimaze gukuba nk'ico ci- c'akahomerabunwa eh, bararaba ubundi buryo bakora ariko ntibaca baniga umwana kuko umaze kuniga umwana ntibaza kuba ukoze icaha c'ubwicanyi hama rero eh, mu kurangiza nagomba nibarize gatoya nirampeba madamu nirampeba none eh, nimba by'ukuri ga mupfasoni muba muri abarundi eh, ico kintu by'ukuri impanuro muzimumva muzishikije mu banyagihugu babandi batahura n'ingoga cyangwa batahura bivanye n'ukuntu umwe wese aba yifitiye ingorane mumva by'ukuri hari umuntu yose kubyara n'ubukene baba barimo cyangwa n'ingorane bifitiye Eh, canke nimumva yuko abana bose bobaherengeteza mu mw'ibarabara eh, canke bakabica nk'uko mwabivuze ugasanga naho batazikoroye barikoresheje ubundi buryo bakabaniga bikaba bigatera icaha kigera ikindi co kwica kigeretse kuri ico kicaha baba bakoze co kubanigira mu nda cakaraho kazi nagomba kumwibariza kandi ndamusaba yuko hava nyishura neza eh, mu bwitonzi ariko nkashimira cane ishamwe fenadebe na leta y'uburundi igifise mu ntoki iyo- iryo tegeko kandi nkibaza yuko iryo tegeko- iryo tegeko ritohinduka yego nizera ashaka gushikiza murakoze cane urakoze cyane dani ibibazo ahanini ni iby'umufasoni ntirampeba esperance ariko umushinga nawe jacques shimira manarato guha akanya wishure madame ntirampeba leonce yatanguye avuga ko ahanini ubusambanyi atari bwinshi ariko ko iryo tegeko rigiye mu ngiro ubusambanyi bwoba bwinshi cyane kuko abantu ntibotinya yuko botwara inda kuko n'ubundi buca bazikorora kuri icyo cya leonce mwo mwishyura gute
yavuze ngo ubusambanyi si bwinshi ngo kubera ngo nk'ubu ngo ngo botanga itegeko ngo ryo gukorora ngo imbanyi ngo ubusambanyi bwaca bugwi ndakigarutse ko none ko ubusambanyi atari bwinshi aba bana biri ko baratorwa mu miferege n'amayarara uko ubusambanyi atari bwinshi none izi nda ziri ko zirahitana abantu mu kinyegero ni ukuvuga ko ubwo busambanyi budahari
kuri icyo nyine muvuga ko abo bana bari mu miferege none bogabanuka canke boca bahabwa abigeme canke abakenyezi bafise izo mbanyi boca bahagarika kuzikorora ngo ni ukubera ngo itegeko rihari wokongera ukamubwira ukamusigurira gatonya ku bijyanye n'ubwo busambanyi buto buto bwoca bwiyongera kuko kuri we abona yuko abona yuko nk'uko abivuga umuntu yumvise umwigeme yumvise nk'umukenyezi yumvise yuko hariho iyo option hariho ubwo burenganzira yohabwa bwo kuyikorora n'ubundi n'ibyo mutuma ugusambana atari ikintu abona ko gihambaye cyangwa atari ikintu atinya
jenny baza ko atari icyo coca kibaha uburenganzira bw'ubusambanyi kuko urumva yuko nawe ibyo ari byo byose kuzuraja mu vyaha nk'ivyo uja gusambaza ngo ngo je ninatwara inda ngo nzoca rero ngonge nango kwa muganga bayinkurireyo antuka je nibaza ko ata muntu yokorera ku ntuze yakora iryo jambo sinibaza rero ngo ubwo busambanyi ngo bwoca bugwira ngo kubera ngo umva ngo kwa muganga baba batangiye intuze iryo tegeko ajya umuntu wese akorera mu mutima wiwe wewe ushaka gukora ikintu ukavuga ati reka nikingira iki kintu kugira ngo ntikintware mu ngaruka mbi none rero muri ico gihe umuntu wese arashobora kwikingira nk'uko basanzwe bikingira gusa aho umuntu muri icyo gihe umuntu arashobora kuvuga ati rero ibyo aribyo byose ahako iyi mbanyi ndayitwaye tubona jewe nafashwe ku nguvu ndatinya kuja habona hakiri kare none reka ndabe ko nimba kwa muganga sindinde kwirirwa ngenda ninyegeje reka ngende kwa muganga nsabe impanuro
ikibazo cya dani wewe yasabye ko mwamwishyura neza na neza ku bijyanye n'uko nk'iyo habaye nk'ibyo bibazo ego barafashwe ku nguvu ni icyaha gikomeye kandi kibabaje hari ibibazo byinshi by'ubuzima bishobora gushika akavuga ati n'abandi baba baravutse aho bo ntiboca bica abo bana kubera ibyo bibazo by'ubuzima iyo bahuye n'ibyo bibazo uwo mwishyura gute iyo umubyeyi yafashe iyo ngingo yo kwica umwana we kubera ibibazo by'ubuzima
mu bwamo jeni baza niba yumvise neza yumvise ko ntavuze ngo uwo ari we wese yatwaye imbanyi yumvise ko ntavuze ati ikizira cyane mu gihe yafashe ku ngufu cyane mu gihe amagara y'umubyeyi abangamiwe ariko yumvise ko ntavuze ati utwaye inda wese yumva yuko iyo caja kwa muganga bagaca bayikurayo nibaza ko nashoboye kubivuga mu majambo makeya
kaduha akaryo umushinga nawe jacques nshimirimana ku bimaze kuvugwa ku byo abanywanyi b'ijwi rya amerika bashikirije n'iby'umufasoni ntirampe bashikirije ijambo ni rwanda
murakoze cyane nibaza yuko bose nka bose basa n'abashikirije bimwe y'abareyonse y'abadani bashikirije yuko badatahura na gatoyi icyo bacinyegeza inyuma y'iryo sabwa yo gushyiraho itegeko rirekurira abakenyezi n'abigeme gukorora inda baba basamye batifuje mu gihe dufise ibigo n'ibitaro biri sipesiyarize gukora ico gikorwa aha bagarutse kuri kimwe nasigura cyo gutandukanya ravortema therapeutique mu kirundi ntoshobora kuvuga yuko ari igihe umuntu inda bayikuyeyo kubera uko amagara yiwe aba yifashe hamwe n'ico bita iveje ni kuha ikomeye cyane yatanguriye mu bufaransa ndiko ndabwira madamu esperance kugira ngo abimenye yumve yuko ibi atari ubushake bw'abarundi bifise iyo byavuye iveje bisigura interruption volontaire do grossesse aho umuntu ashobora kuvuga ati jewe ndabishatse kubera ugushaka kw'iwanje ndagiye kwa muganga muganga ndakurisha amahera ntunkurire mwiyinda ntayo nkeneye bisigura yuko umukenyezi ashobora gushwana n'umugabo afise inda y'amezi abiri agaca yirukanga kwa muganga buke ati nkuriramo ndosubira gutwara iyindi igihe tuzoba tubanye neza bisigura ko umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itanu cumi n'umunani ahuye n'umukomeretsi akamuhenda hama agasanga atwaye inda aca yiruka kwa muganga naho hoba haheze umwanya uwo ari wo wose akagenda ati ntunkuriremwo sanze nihenze yampaye amahera tutari twavuganye ibyo ni byo turi ko turanka nicyo gituma nshyigikiye ibirewonse na dani bavuze kubera ko ni kuha mbi kandi twebwe tutazopfa dutahuye madamu esperance mbabarire cyane aha ntitwigeze tuja mu byo twemera ntitwigeze tuja mu by'amavarere y'abarundi turi ko tuvuga iby'amategeko fetus amburiyo bifise uburenganzira bwo kubaho cyo kimwe n'ibindi biremwa byose ayo ni amategeko y'uburundi ni amategeko mpuzamakungu nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kujya kwikuriraho fetus uko abishatse akeneye kubyirinda areka gusama iyo mbanyi kandi gushika ubu sosiyete y'uburundi iriyubatse kuri icyo kintu abantu bose baratinya gutwara inda batiteguriye uwo bishikiye nawe ku nguvu atabishatse hariho ibigo bibijejwe hari n'amategeko ajejwe kubakingira hari itegeko rishasha ryo kuwa mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kw'icenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rikingira abantu bafashwe ku nguvu kandi rikanahana cyane abantu baba babikoze ni kuki tutoshira ingufu nyinshi cyane mu guhimiriza abarundi kwigenga ubuntu mu guhimiriza abarundi abo byashikiye abo bakenyezi biba byashikiye kwitura ibyo bigo na cyane cyane mu guhimiriza leta y'uburundi guhana igahasha bimwe biboneka abantu baba bagirizwa gufata ku nguvu abo bigeme hako tujya gutakaza umwanya dusaba ngo nibatwemerere avorutema ngo ngo avorutema yemerwe umuntu abishatse agenda avuga ati nkurira y'inda uko abyifuza aho twebwe ntituriho na gatoya wasubira ugashimika kuri icyo kuri kuri ubwo burenganzira wavuze ati bwa volontere avortement volontere itandukanye n'iyo umufasoni ntirampe bariko aravuga yisigure neza twumve aho bitandukaniye mu masegonda make mbere ko tuja ku bandi banywanyi izo uko gukorora biratandukanye cyane nariko nariko ndasigura mvuga yuko iyo iyo avorutema madame esperance ariko aravuga ni avorutema terapetike irumvikana iyo ubuzima bw'umubyeyi bubangamiwe abaganga baraja hamwe n'iyi saha ibyo birakorwa ngaho iwacu baraja hamwe bakavuga bati turabona yuko uyu mubyeyi ubuzima bwe bubangamiwe dushobora kubura byose tukabura umwana tukabura n'umubyeyi ariko muvuga muti ntaguciriyemwo nta na rimwe ndumva aho abaganga bavuze ngo kubera ko hari itegeko ritatwemerera ko umuntu tumukuriraho inda turemeye umubyeyi apfe hasigare ubwo ruyoya mbere ubwo ruyoya rwaba rusigaye hehe nyina agiye abaganga barafata ingingo bakavuga bati turabona ko ubuzima bw'umubyeyi buri yandanze duheba kimwe muri muri aba babiri kenshi baheba ubwo ruyoya kubera ko baba babona yuko ubuzima bw'umubyeyi bubangamiwe iyo ni avorutema terapetike itandukanye cyane n'iyi iveje interruption volontaire de grossesse ni ukuvuga yuko mbere yuko mubandanya ni ukuvuga yuko abo bandi baba basambanye bavukana cyangwa ubwo bundi uko gufatwa ku nguvu n'ibindi mwe muvuga muti aho hoho umwana uko biri kose yovuka
none umuntu ateye inda mushikiwe iyo ni inceste ni icyaha nabivuze ateye inda mushikiwe akaba yabikoze abizi yuko uwo muntu ari mushikiwe naho yoba yabikoze atabizi uwo mwana aba yagiye mu nda afite uburenganzira bwo kuvuka nk'abandi bana bose none ntibabaho iyo bifite naho bakavukana ubumuga nta bantu bafise ubumuga butandukanye bagendana ubumuga butandukanye dufise mu gihugu bo ntibafise uburenganzira bwabo twoca tuvuga ngo abantu bose bazaba bafatanye ari gisiki na gisasa ari umugabo na ari ababyara ari abafitaniye ubucuti runaka abana bazaba bari mu nda bose bace bavayo ariko icyo twe ntacyo dushigikiye inceste ni icyaha gihanwa ahubwo abo byashikiye nimba bazi arabavuga nawe bavugira aha ku iradiyo abaprokireri nta kindi bajejwe baca bisezisa dofisi bakajya kurondera uwo muntu aba yaryamanye na mushikiwe bakamuhana bisunze ingingo y'amajana atanu na mirongo itatu na zibiri iyo mwibwirizwa mpanabyaha ry'uburundi iyo yindi uko kundi gukorora inda muvuga ko havuye mu bufaransa ko kwitwa ngo iki gukora gute gutandukanye n'uko kundi terapetike ko kwa muganga ko gukingira ubuzima bw'umubyeyi
uko ukundi gukorora inda bita iveje interruption volontaire de grossesse ni ugukora urinda gufatiye ku bukunzi bw'inda ku kwikunda abantu baba bakeneye kwiyorohereza ubuzima umuntu ashobora kuvuga ati uyu munsi mbyutse numva ntameze neza iyi nda ntayo nshaka reka ngende bayikureyo bikaca bifatana n'ibindi bobo bagezemwo byo gushobora gutwarira inda mu mavitrine mu maraboratwari kugira ngo uwo muntu atwaye inda yirinde bwa bubabare bw'umubyeyi ibyo nibyo bagezemwo ni kuha yatanguye mu mirongo umunani n'icyenda iraduga mu mirongo icyenda mu bihumbi bibiri na rimwe harabaho muvuma do kontesitatisiyo mu bufaransa barava ku masomene cumi n'abiri bari bageze ko kare bako bashobora kwemererwa gukorora inda kuva kuri ku ndwi icumi mu nyuma harabaho muvuma do kontesitatisiyo baraduga bagera ku ndwi cumi na zibiri uyu munsi rero aho bageze bavuga bati kugira ngo iyi muvuma yacu ikomere ntiduhere mu bihugu biri mu ntambara mu bihugu bifite ubukene mu bihugu bya afurika muri amerika latine muri aziya muri yende aba ari byo bibanza gushyiraho ayo mategeko kugira ngo bazogaruke iwabo i buraya basanzwe bafite ingufu z'ibihugu bivuye muri afurika aha nagire munkundiye ndababwire ikintu ijambo umupfasoni yitwa veronike sehiye yavugiye kuri erefi mu minsi iheze hari hirya y'ejo wari umunsi wahariwe ibyo byo kwemerera gukorora inda roventwite z'ukwicenda yavugiye kuri erefi avuga ngo mu bufaransa turafise iri tegeko naho twarironse bitatworoheye inyuma y'intambara z'umwanya munini ni ukuvuga ngo mirongo inani n'icyenda gushyira mu bihumbi bibiri na rimwe ariko rero bigikenewe ni uko iri tegeko ribapike mu bufaransa bwose kandi rikajya no hanze y'ubufaransa kugira ngo abakenyezi bose babyifuza bashobore gukorora inda umwanya wose baba babyipfurije aho hari roventwite zo ku icyenda kuri erefe radiyo y'abafaransa aho rero sitarategi ikoreshwa n'iyihe babanza guca muri aya mashyirahamwe y'iwacu wandika poroje bawubwira ati ubwira ngo dufinanse poroje yawe banza ushiremo kwiki ucumva nk'uko tucumva hanyuma bagahera mu bihugu biri amva do developema ibihugu bikenye nk'ibi by'iwacu nibyo biba byoroshe ukonvenga aha ibi byaba byateranije amareta kandi si ngaha muri afurika gusa aragira ubushakashatsi arondere uwo mukenyezi umwami yitwa bodwe mu bubirigi mu mirongo icyenda yagiranye ibibazo bikomeye cyane na leta yiwe yarongowe n'uwitwa wilfrid martin kubera iki kibazo cyo gusinya itegeko ry'ukwemerera abakenyezi gukorora inda babyipfuje inda batwaye batipfuje urakoze cyane bagiranira ibibazo bikomeye cyane iri tegeko aranka kurisinya umwami ntibyigeze ribaho mu gihugu cy'ububirigi urakoze cyane kuri izo nsiguro z'ubwo buryo bubiri bwo gukorora inda n'uburenganzira bizanana nabyo reka tubandanye ku murongo n'umufasoni ntirampeba turamuha akajyo ko kugira icyo ashikirije ku byo mwashikirije ariko tubandanye ku murongo twakire aron aron wiriwe neza
wiriwe neza uraho urakomeye
yego turashima icyumviro cyawe cyangwa ikibazo
james ikiyumviro urabona uwo mupfasoni reka ararekama ngo ngo ngo batange itegeko ryo gukuramo inda mbega nibamara kuzikuramo aho agiye gushyira amajyane hagati y'abantu bose urabona uwo ari we wese n'ubuzoba yubakanye n'umuntu avuga ngo agikureyo ntazoba atifuza kurera gutwara inda mu gihe azoba abona uko babanye nabi n'umugabo aho rero bashyize injyane hehe mu bubakanye bari bo bose ikindi nacyo ariko aravuga ngo ngo hariho abasanzwe bavuka ngo ngo bagasanga babateye mu mabarabara mu magira ibyo biratandukanye no kuba yagiye kwa muganga bakayimukuriramo icyo rero numva yuko yoba ariko arigisha imico mibi abarundi bose ari nk'ibicyo bakagenda umva uko umenga icyo cyumba bagura nagikura no mu mutwe n'ibyo nagenda mubwira urakoze reka twakire na leon cargo wiriwe neza
wiriwe neza mupfasoni munyamakuru mwiriwe ngaho muri sitidiyo yego turaho turashima
murakoze cyane nagomba na jewe ngire icyo nterereye muri iki kiganiro na cyane cyane ntangure shimire umushinga ntahe ku nsiguro ariko aratanga hamwe n'impanuro ariko nkasa ndasa nk'umubaza gatoyi muri burya umukenyezi arafise uburenganzira bwo gusama inda kandi arafise n'uburenganzira bwo kuyikurayo ariko ndiyumvira yuko n'umwana ari mu nda aba afise uburenganzira bwo kubaho nashaka ndamubaze nko arabye mu by'amategeko biroroshe cyane guca imanza zerekeye cyangwa guca urubanza zerekeye nk'uko zerekeye gukurayo inda kuko birumvikana yuko si uwo mukenyezi ariko ararekarama gusa uhaye urumviriza ijya n'ino urumva yuko abakenyezi benshi baguma barekarama ubwo buryo ariko ndumva yuko twe ku bwanje ahubwo batoza barashyira imbere kuzikurayo ahubwo ntibaraba ukuntu bohimiriza bakereka abandi bakenyezi yuko ahubwo gusaminda utifuza uburyo bwa mbere batokwirukira kuza kuyikurayo ahubwo uraba bakayibaruka hanyuma ibindi bigakurikira mu nyuma murakoze ngaho ku ijwi rya amerika leon kago wari ubajije umushinga ntahe niba imanza zijyanye no gukorora inda zoroshe guca nibyo wifuza ko agusigurira ego kuko turabye bavuga yuko baba bafite uburenganzira bwo gusama inda kandi bakavuga yuko no gukuraho inda baba bafite ubwo burenganzira none ko n'umwana aba ari mu nda akeneye afite uburenganzira bwo kubaho wumva bica bigenda gute kugira ngo izo manza zorohe gucya
ariko uburenganzira ariko nk'uko twavuze uburenganzira muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi ntiburekuriwe uretse ko iyo hari ikibazo ku mubyeyi ku bijyanye n'uko kwibaruka ariko tumuhe akaryo umushinga nahe jacques nshimirimana mu ishyirahamwe fenadeb ikibazo cya leon cargo cyerekeye ubwo burenganzira n'ayo mamanza ukuntu acibwa kugira ngo umuntu yumve niba ari ikibazo cyoroshe mu bijyanye n'ubutungane
arakoze cyane leon nagira ndamumenyeshe yuko mu manza zaba zoroshe guca mu gihugu cy'u Burundi harimo izi manza zijyanye no gukorora inda itegeko mpanabyaha ry'u Burundi kuva mu ngingo y'amajana atanu na gatanu gushyika ku ngingo y'amajana atanu na cumi na rimwe izo ngingo zose zishyika kuri zitandatu zivuga ibijyanye n'icyaha cyo gukorora imbanyi ibi rero ni ibyerekana yuko mu gushyiraho iri tegeko mu gushyiraho ibi bihano leta y'u Burundi yeretse umubyeyi wese azoba atwaye inda yuko kuyitwara ni uburenganzira bwiwe mugabo kuyikurayo nta burenganzira aba abifitiye leta iba iri kwiporoteja uwo mwana azovuka muri kazoza kuko iyo ibona iti uyu muntu ashobora kuba atwaye inda ejo cyangwa hirya y'ejo ugasanga yatwaye inda kubera ko kumbure yoba yubatse n'umuntu yibaza ko afise uburyo na karoro ndiko ndatanga hanyuma inyuma y'amezi atatu wa muntu agatakaza akazi yamaze gutwara yanda kaca yiruka kwa muganga ati nkurirayo narihenze dusubire nje kubaka ahandi hanyuma ntitwibagire yuko umwana ari yuni shaje abantu baba bakeneye kwiyorohereza mu buzima baba bakeneye kunezerwa hanyuma hagiyemo iby'umwana ugasanga bije gutera ingorane aronse akajya akaronga umuntu wabwira ati hariho ahantu byemewe naho hatoba ngaho mu Burundi bavuga ati jya muri congo biremewe yuko ushobora kujya kwa muganga bagakurayo inda baca bafata indege n'imiduga batondayo ubu uyu mwanya turi ko turavuga abigeme batwaye inda y'ishushu bariko baratwumviriza ndazi ko bamfitiye ishavu ryinshi bavuga bati uwo muntu adashaka ko iryo tegeko ryobaho nk'ejo mu gatondo kugira ngo duce dutonda kwa muganga kubera iki ubu babikora mu gifuri binyegeje n'umuganga aba abikoze aba azi yuko ari risike yemewe kubera ko hariho iryo tegeko rihana uwakoroye inda mugabo umubyeyi aba azi ubuzima icyo ari cyo azi gutanga ubuzima kuko umuntu w'umukenyezi ni utanga ubuzima arashobora kubwica cyangwa akabukiza ariko aratwumviriza uyu munsi arashobora kuntahura akavuga ati by'ukuri nk'abantu twaremewe gutanga ubuzima twebwe twoca tuza imbere mu kwaka ubwo buzima abo twategereza kubuha hanyuma mu kwishyura rero kandi nagenda ndamuha akarorero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu habaye ibitigiri byababa hafi ibihumbi bibiri n'amajana atandatu by'abana b'abigeme bari mu mashuri batwaye imbanyi barazibyara domiri sisa ucu uteranya ko abakenyezi cyangwa abigeme batwara inda batifuje atari kubera ko babafashe ku nguvu kuko biratandukanye hari izo batwara batifuje kubera ugusamara kwabo kubera ukutirinda batafashwe ku nguvu abo ugiye ugateranya ugasanga tugera nko mu bitigiri byababa hafi ibihumbi indwi n'amajana atandatu mu mwaka umwe w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo iri tegeko riba rihari ko bemerewe gukorora izo nda bose nta n'umwe yari kubyara umwana akomeye kuko biba byabashikiye batipfuza si n'ibyo gusa ubu iki kibazo usanga kiri mu ngo nyinshi zitandukanye ibi by'abaseribateri geografike umuntu agafata urugendo akaja muri misiyo ndomeke do rape muri somali agarutse agasanga umukenyezi wiwe yatwaye inda yaribarutse bibaza ko hari uwo mukenyezi aba akeneye ko umugabo wiwe agarutse amenya ko yatwaye inda igihe umugabo we atariho yari aca yirukanka kwa muganga ati nkuriramo mugabo rofete y'uko leta ikingira aya mafetus aba bana bari mu nda bituma abo bantu baba bagize ubwoba gito bagaragara hama bakamaramara bamaze kumaramara bituma iyo ngeso isa n'igabanuka muri sosiyete Urakoze rero cyane.
hamwe leta Reka- y'u Burundi yoha agaciro ibyasabwe n'iri shyirahamwe by'ukuri eh, coba ikibazo coza gutera ingorane nyinshi cyane muri sosiyete y'u Burundi kikaza no guteranya ingo nyinshi cyane kinagas- kina- kikanasambura n'ingo nyinshi ibi turabyemeza kandi ni byaba ngombwa bidusabye tuzokwerekana eh, amapreve n'ibitigiri bishobora kwerekana Urakoze. Yego.
eh, ingene iki kibazo coba ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi Eh, kuri ibyo muvuze nyine byerekeye ikibazo muri sosiyete ni nako abanyamadini babivuga reka nabo nyine turaza kubashikiriza ah, turaza kube- kubumvisha bamwe mu bavugabutumwa icyo bashikiriza kijyanye n'icyo nyine ikibazo cyo muri sosiyete nk'uko mubivuze ariko mm, ndabwiye ko mufasoni eh, ntirampeba ya- yari telefone yari yacitse ariko aragarutse ku murongo madame ntirampiba ikibazo cya arone cyari kijyanye n'icyo umushingantahe jacques nshimirimana avuze cyerekeye eh, umubano hagati mu ngo z'abantu y'uko ah, kubana nabi byoca byiyongera kubera umukenyezi n'umugabo wiwe batumvikanye uwo mukenyezi akaba afise ubwo burenganzira bwo gukorora inda bishobora kuba ikibazo icyo mwokivuga ku iki ijambo ni rwawe
Eh, ndasubiye na kandi kugisubiramo ngira mwanyimitse neza ko ntavuze ko umuntu wese azotwarinda ngo nuko yitwajwe n'umugabo atari rwiwe ngo nuko yagiye gusambana agatwatwarinda ngo azoceje kwa muganga bayikureyo itegeko ryose barishyizeho haba ikirikingira navuze nti mu gihe umuntu yafashe ku nguvu mu gihe umuntu yafashwe yafashwe n'ikizira cyangwa nk'uko yakivuze ati amagara y'umubyeyi ageramiwe sinavuze ngo umuntu wese azotwarinda ngo ace aja kwa muganga bace bayimukurirayo ivyo nivyo vyo nasiguye ngira ngo nawe nyene yanyumvise mbona kenshi bagoma bagaruka ngo muri sosiyete ngo umubano mubi ngo mu ngo ngo umubano mubi sinavuze ko abubakanye bazoja gutwara inda batifuza ngo bace baja kwa muganga ahubwo navuze ko tubahimiriza ko baja kugera ko baja ku mametode bagira puraningi familiyare mbega nagira aho ndanamwibarize puraningi familiyare yarayemera ko mbona amadini menshi bavuga ngo umuntu agiye kuri puraningi familiyare ngo bagendana ibiheko ngo mu maboko bagendana ngo ibiheko hehe ngo ese canke ngo bariko ngo barica ngo inzoya ngo mu nda ngo ibiki sinzi ko puraningi familiyare ya- yoba yemera yoyo mugabo namubwiye ndakigarutse ko kenshi duhimiriza kugira ngo abo bantu birirwa barapfa mbega bavuga ngo hoba ngo abantu benshi none ubu ko bapfa bagiye kudukuzayo mu kinyegero ni ukuvuga rero twe duhimiriza abantu ko baja ku mametode naho turiko tuvuga tuti hoba iryo tegeko ku bantu bafashe ku nguvu canke bo bafashwe n'ikizira ariko ahanini twigisha kuja kuri metode kuja kuri planning familiyare kugira ngo bikingire izo mbanyi batifuza bikingire izo mbanyi batwara badashaka nk'abo bubakanye baje kuri planning familiyare birinde izo mbanyi batoye badashaka kugira ngo gutyo izo Eh, nzoya kuri canke ico- asabo baja mu kinyegero izo mbanyi zo mu kinyegero kugira ngo zishobore kuhava Eh, kuko Mushinga bagiye nawe- ku mametode by'ukuri Eh.
hama tugasaba nyene na leta ko itegekanya ibigo bikwiye bishobora gufasha abo bantu kuko nko mu misozi nk'abantu benshi iyo uriko urabigisha ibijanye na planning familiyare avuga ati jewe nkahari igihe mba nk'ahantu mu misozi ugasanga nta centre de santé bifitiye ubumenyi ihari canke iki ivyo byose urumva ko ari ibintu vy'ingaruka mbi bigaruka ku mukenyezi Eh, ariko kuri rero ico ntanyumve kibazo nabi nyene ahanini kuri ico kibazo nyene mushinga nawe nshimira imana yari yigeze kuvuga yuko kumbure inguvu nyinshi zoja aho nyene ku ku gukingira izo nda abantu batifuza hako zija izo nguvu zoja kuko guharanira yuko itegeko ribaha uburenganzira bwo gukorora inda planning familiare mwo mwishirahamwe ryanyu yoba ariyo ija imbere imbere y'iryo tegeko eh, guharanira ko iryo tegeko rishigwaho
rero nababwiye yuko iyo planning familiyare tuyishigikira ko kubera ko iri muri bya bindi biza kurinda za mbanyi abantu batifuza za mbanyi ziza gukorerwa mu bikinyegero abantu birirwa barapfa Eh, inguvu Niyo nyinshi ntuze zirajaho niyo nyene sensibilisation tugira mu banyagihugu kugira ngo tubahimirize kuja kwa muganga ku masantere de sante abifitiye ubumenyi ku wa- ku mavuriro ku kugira ngo baje kuri ayo mametode mugabo nuko uca usanga abantu bavuga ngo ngo ni ukwi ni icyaha ngo ni ukwi nk'abantu benshi birirwa baratwitura tubwira ati none mwe ko mutwigisha kuja kuri planning familiale kandi hariya naho mu masengero batubwira ngo tuba twishe ngo ni icyaha gikomeye ati none nk'abanyagihugu bato bato Mm, ariko planning familiale zira- ziratandukanye ko umuntu kumbure.
azobyara abana cumi udafise itongo bashiramwo waje kuri planning familiale urushe- isengero ikagutenga ugasanga ubuzi yuja n'iyuva none vyoba vyiza mveye abana nkavuga ati ibarabara rizobarera none kubera iki amashengero ho haca avuga ngo ni icaha co kugira planning familiale ese uwo muntu avyaye abana cumi ko yavuze ngo ngo ni ukwikunda ngo ni ukwiyorohereza Eh, arampunga ariko arambabaremwo wese n'abaciriyemwo.
ni uburenganzira bw'umuntu gushikiriza icyifuzo n'iciyumviro ciwe ni Ibyo ni n'uburenganzira uburenganzira bwabo ni n'uburenganzira bwabo bwo kuja muri ayo madini cyangwa kutayajamo kuko niyo idini ryawe rikwankira ufise uburenganzira bwo kuyivamo Ah, ni, ni nayo mpamvu um, umushingantahe n'abandi bariko baravuga bati uko gukingira umwana aricyo kiza ubwa mbere imbere y'uko haza itegeko rivuga y'uko uyu mwana yo kwicwa nk'uko mwariko murabivuga reka tubandanye dushiremwo iryo jwi ry'abanyamadini nk'uko tuba turabivuga ibyo abanyamadini bavuga ku bijanye eh, n'iki kibazo abo mu mashingiro gikristu bagiranye ikiganiro na mugenzi wacu diane ndonse mu minsi yahera Ah, umwe muri bo yari pasteur eh, diridiri adrien wo ku ishengero gerison des amis bujumbura aho yavuga ku ku kwaka ubuzima amashengero adashobora kuvyihanganira tumutega amatwi icya mbere twebwe mu ishengero ni uko ubuzima butangura umwana akiremwa mu nda ni ukuvuga ngo igihe eh, bijya bavuga ngo habaye konsewusiyo niko abakristo bose bafata muri bibiliya eh, za buri ijana na mirongo itatu n'icyenda kuri cumi na gatandatu bavuga ngo nkiri urusoro ni ukuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose yashinzwe hatarabaho n'umwe ni ukuvuga ngo imana iremera umuntu mu nda y'umubyeyi nta muntu n'umwe n'aho abanyabwenge babonetse ku isi ararema umuntu nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu imana yaremye nk'umuntu twamenya nk'akarorero ko afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwira uti izigame neza uwo ni umuntu ntawe uzi icyo imana izomukoresha mbega kumenga mu burundi icyaha cyo kwica cyarakuweho umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye igite- itegeko y'ukwica none umwana ari mu nda si umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyiraho kwica uri mu nda n'abasomeye amajambo yo muri zawe ijana na mirongo itatu n'icyenda ivuga ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wari wayishinze kandi umuntu aza ku isi byarateguwe nta muntu n'umwe arimo umuntu burya iyo n- nimba imana yabahezeye mu karonka abana adn y'ujya mwana irata- ziratandukanye n'izanyu barashobora kuzitora mugo ni ukuvuga ngo ni imana iyitanga ni ukuvuga rero ngo no muri ibyo byaha no muri iyo mibabaro no muri ibyo byose imana irabizi yabitegekanije nicyo gituma nta nta mwumve none uwo yabaye habaye ikiziraka umuntu yagotse ku mukobwa wiwe uwo mwana ni uwo kwicwa I- ro- muce muca urubanza rwa rwo gupfa mbega uzi icyo azoba muri muri muri ah, canada hari ishyirahamwe ryitwa focus on the family bagize ibyuma byumviriza umwana ari mu nda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukoreramo inda bakamwumvisha uwo mwana agena kina agena hema agena mirongo irindwi n'icyenda y'abagore bagiye gukuroza inda baca bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hako leta ishyiraho iteko ngo abana bari mu nda tubamare tubice ahubwo bogira ngene bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana aho gukira ku iteko rimwica nibashyireho uburyo uburyo bwo gufasha abo bantu nihabe amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashyitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo reka aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu burundi ntawicwa
uyo yari pasteur diridiri adrien wo ku ishengero gerison des ames i bujumbura yavuga ku bijanye n'ubwo eh, burenganzira eh, bwo kukorora inda ishirahamwe sfbspb ririko rirasaba tubandanye ku murongo twakire duha akaryo n'abandi banywanyi b'iradijwi rya amerika nabo babandanye bashikiriza ibyiyumviro ni- n'ibibazo byabo twakire jean claude wiriwe neza jean claude
biriwe neza Mm. duga ku rero ijambo nanjye kuri iki ki- kuri iki kibazo cy'ukuntu umuntu w'umukobwa nk'uko ako- akorora inda igihe akoroye inda ego ni ica- ego ni icyaha kuri uwo kuri uwo muntu ayikoreye mugabo uwo mwana nawe aba amugiriye nabi kuko uwo mwana si we aba yabiteye ahubwo boraba nyine uwo muntu yabimuteye mugabo hari n'ukundi kuntu umu- uwo mukobwa aba yayitewe n'uwo muntu adashaka ati uwo muntu yarayinteye yara- ntashaka namba ari ukuntu yomfasha ntari karasha kakumfasha ati none ati none ndamubyare ndamurere gute atayiga nyine ukuntu ashobora kumukurayo mugabo naho nyine aba akoze icyo cyaha mugabo hari ukuntu uwo uwo muntu aba yayimuteye waze waze ku- kumufasha ni kwa kundi nyine nk'uko mugabo bikunda gushikira nk'umuntu aba yayiteye uwo mwa- umuntu ata- umwana atarakwiza imyaka ishika mirongo ibiri cumi n'umunani nk'ubu ufashe ugatera inda uwo mwana w'imyaka cumi n'umunani cumi n'itandatu hamwe nyine uzosanga agiye gukura gukorora iyo nda no mu kuyikorora akabanza no kwinyegeza kugira n'abantu ntibabimenye aho nyine abamwana ni handi uzosanga aguye mu ntuza mu nkorera atari we yayishaka ahubwo boca baraba uwo muntu bagakurikirana uwo muntu ya- mu- yamuteye iyo nda akamwiga ko eh Mm, none kuri wewe hokogwa iki iyo mwana uwo mwigeme akiri muto atwaye inda kuri wewe uvuga ko hokogwa iki
kuri uwo mwana yatwaye inda a- ati uyo mwana uwo mwana w'umwigeme aba atwaye inda.
yatwaye iyo nda eh, kuri wewe ubona hokogwa iki ko uwo mukobwa aba yamaze kuyitwara kuri wewe ubona uyu mwana yobaho canke vyogenda gute
umwana yubaho umwana iyo mu byaha uwo mwana akabaho hama bagakurikirana uwo muntu yayimuteye umwana umwana barenganye kweli Mm. urakoze kandi cane.
n'imana ntibyene eh murakoze jean claude gatoha akaryo na jean de dieu jean de dieu wiriwe neza
neza ni amahoro namwe ni amahoro n'amahoro murakoze cyane kumpa akanya hanyuma naje ndafite icyo ndabivuga ko ntabwo nshyigikiye cyane na mbere uwo mubyeyi uwo mumama ariko nshyigikiye uwundi namwe numva azingura amabiri atanga imirongo asigura icyo ari cyo icyaha ko burya bu- burya uciye ugira ntu- uko gukoroza inda gukoroza inda ni icyaha ari nacyo gituma rero jewe burema ntabwo no- ibyo nobishyigikira ko bogirane ko bo- bokoroza inda mbere urumva ni kuyica abayisha ahubwo mbere leta je kurande rwanje ni uko yoshaho ibihano biga by'imyaka itanu mbere bakaguma bakanayirenza bakanagana mirongo ibiri n'itanu kuko abayishe kandi uwo mwana nabo baba bishe nta muntu azi ico azovamwo arashobora kuzoba umutegetsi arashobora kuzoba umukuru w'igihugu arashobora kuzoba umukozi w'imana ahanura abantu hanyuma igihugu usange kirazamutse kiravuye mu bintu by'ingorane rero ni uko yogirane nimba basamye inda ni uko yogirane bomureka akavuka mbere bakanagirane bakanamusha no kuyishe bakamwigisha i- i- n'inyigisho nziza zituma zimira ukuntu yokwifata muri sosiyete yego ikibazo cyane ni ico urakoze cyane rwose jean de dieu turiko turaja ku musozi wa kino kiganiro reka duha akaryo abatumire bacu bashikirize akajambo ka nyuma mufasoni ntirampeba esperance duhereye kuri wewe abarundi bahamagaye ijana ku ijana kuri bo bavuga bati iryo tegeko ntiryoza abajejwe agateka kazina mu agateka kazina muntu guharanira ugwaruka nabo nyene bavuga bati iryo tegeko nukugi nuku nu- nukuryima amatwi nuku nukutarishiraho Ah, ivyonye bisigura ko kumbure ariko abarundi babibona mwe mubivuga ko iki mu majambo make cyane dusoze
Eh, muga hariho akabazo nari nabajije nuko batanyishuye nabajije ko iyo planning familiale kuko nababwiye ko dufise ikibazo c'abantu twigisha planning familiale bakaza kutubwira yuko ngo bababwira ngo ni ukwica ngo bababwira umva aba- aba- aba- aba- aba- abantu barafise ingorane y'aho bafata n'aho bareka abanyamadini tukamenya ko iyo planning familiale bayemera kuko babwira ko abanyagihugu ari ukwica rero murabona ko isi y'ubu du- turi mu yaze uvya abana cumi kugira ngo ushobore ndi umubyeyi narabyaye ubyaye abana cumi kugira ngo ushobore kubagaburira muri iki gihe tugezemo none puraningi familiyare bayivuga ko ariko nababwiye ko imbere y'ibyo byose tuvuga puraningi familiyare kugira ngo zambanye abantu batifuza ba- zihagarare kugira ngo bashobore kugira kureka kuza baraja ego muri ibyo byaha yego urakoze cyane reka duha Hanyuma kandi- umwanya uri- ni muke cyane reka duha akaryo na mushingantahe jacques nshimirimana ikiganiro gihera saa kumi n'imwe neza na neza mushingantahe jacques akajambo ni rwawe
murakoze cyane icyo kibazo yabajije eh, si- eh, reka nshake ndacishure twebwe uburyo bwo gufasha abantu kubyara ku rugero ni uburyo dushyigikira cyane ndibaza yuko yibajije yuko noba nserukira ab'amadini ariko si ibyo na gato jewe nahagurutse nk'uri mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana ariko n'ubwo buryo bwo gukinga cyangwa ubwo buryo bwo kubyara ku rugero hariho uburyo usanga buza kwica ya mafetisi ubwo buryo ntabwo dushigikiye aho nibaza ko Murakoze mbaye cyane.
claire hanyuma niyo mwatunganya ikiganiro cyabyo tuzobiyaga ko ariko ico nagire nsabe nagire mpereze ko nagire nsabe Amasegonda y'ukuri make.
abo bantu bo muri iryo shirahamwe tuje hamwe duhimirize abarundi bagira ubuntu hanyuma tubigishe Murakoze cyane.
aya mategeko urakoze itegeko cyane ikiganiro kiri ku rihana musozo abafashe urakoze abantu cyane ku nguvu byo mu bihumbi radiyo bibiri na ijwi cumi rya na amerika gatanu.
isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe nawe yanitanga ishaka fatuma kalala arimasi n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma murakoze